turashimiye ko mwandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi ry'amerika ikaze makuru yo kuri uno mugoroba diane na nina hazongiye kuyashikiriza ndi muri studio y'indwi ku ijwi ry'amerika bamwe mu barundi baba ku mugabane wa buraya bahangayikishijwe n'impfu zirimwo iziterwa n'ubwicanyi bw'agasorosoro kuri bamwe mu barundi baba mu bubirigi no mu buholandi polisi iramubwira ukuntu byagenze bashaka baramubwira ati rero twasanze yamukubise ikintu mu mutwe hamara muniga
ubu ni umwe mu bari begereye umuryango wa nyakwigendera Rose ndayishimiye ikiziga ca nyakwigendera ndayishimiye giheruka gutorwa munsi mu cumba c'abana w'umuryango yari yagiye kuramuka- kuramutsa mu gisagara ca Charleroi mu Bubirigi mu ya repubulika ya demokarasi ya kongo uno munsi havutse urunani rwitwa alliance fleuve congo rurimwo imigambwe amashirahamwe yigenga n'imirwi y'abarwanyi urwo runani rwiteguriye kurwanya ubutegetsi bwa perezida felix tshisekedi ari nk'amwe yosubira gutorwa nka perezida wa kongo aha muri amerika charles magonigal yahora atwara ibiro by'inyamiramabi muri amerika fbi yakatiwe umunyororo w'amezi mirongo itanu yagiriwe n'ibyaha byo gukorana n'umutunzi w'inkoramutima wa perezida vladimir putin w'uburusiya intambara ya israel na hamas irabandanya abanyagaza batewe ubwoba no kwitwa impunzi ubuzima bwabo bwose gusumba uko batewe ubwoba n'amabombe ido n'ido y'ano makuru yose ni mu kanya musangwa ikaze na mwiriwe reka amakuru yacu tuyahera muri leta zunze ubumwe za amerika ubutungane bwaciriye umunyororo w'amezi mirongo itanu charles mcgonigal yahora atwara ibiro by'inyamirabambi muri amerika fbi yagiriwe n'ivyaha vyo gukorana n'umutunzi w'inkoramutima ya- wa perezida w'uburusiya vladimir putin thomas kamirindi turi kumwe muri studio nibyo umaze kubivuga uyu mugabo charles maconigal afite imyaka mirongo itanu n'itanu y'amavuko kuko yahoze akuriye urwego rwo gukumira ubutasi bw'amahanga nyine hano muri leta zunze ubumwe za amerika mu biro bya fbi mu mujyi wa new york mu burasirazuba bw'igihugu ubwo byari kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu kugera mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani mu byo yakoze yayoboye anketi ku murusiya w'umuherwe cyane witwa oleg deripaska uri ku rutonde rw'abamerika yafata ibihano kubera uruhare ibarega mu ntambara yo muri Ukraine. Amerika ivuga yuko uyu mugabo Deri Pasca ari umwe mu nkoramutima cyane ziko- zikomeye zikorera Perezida Putin. Amaze gusezera rero mu kazi ka leta, McGonigal yagiye gukorera uriya mu Rusiya Deri Pasca yatawe muri yombi mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka noneho mu kwezi kwa munani gushize agirana amasezerano n'ubushinjacyaha amasezerano yo kwemera ko yarenze ku mategeko ahana ibyaha birebana n'ibihano mpuzamahanga amerika ifatira ibindi bihugu cyangwa se abantu ku giti cyabo no kwemera ko yakoze icyaha cy'iza ndonke ibyo byose mu nyungu za oleg deripaska ubushinjacyaha bwa amerika buvuga ko deripaska yari guhemba macgonigal amadolari ari hagati y'ibihumbi magana atandatu na mirongo itanu na miliyoni eshatu mu myanzuro ye rero umucamanza ya- yavuze ko charles maconigal yononeye cyane umutekano wa leta zunze ubumwe za amerika noneho amukatira gufungwa imyaka ine n'amezi abiri n'ihazabu y'amadolari ibihumbi mirongo ine ngibyo muri make urakoze thomas kamirindi duce tuja kuyavugwa muri israel aho igisirikare c'ico gihugu catangaje ko catahukanye ibiziga bibiri vy'abasirikare bacu n'umusivile umwe yari yatwawe ni- yari yatwawe nk'imbohe n'abarwanyi b'umugwi wa hamas igihe bagaba igitero kuri israel mu ntango z'ukwezi kwa cumi ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu edi rwema Ibi biravugwa mu gihe intambara hagati y'ingabo za Israeli na Hamasi ikomeje mu ntara ya Gaza. Gusa ibintu birasa nk'ibigenda bihindura isura kuko noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangiye gukemanga amaherezo n'intego za gisirikare cya Israeli muri iyi ntambara. Amerika iravuga ko intego yo gusenya burundu umutwe wa Hamasi idakwiye kuba impamvu ya Israeli yo gutuza ingabo zayo burundu mu ntara ya Gaza. Jack Sullivan umujyanama wa perezida Joe Biden mu by'umutekano w'igihugu mu nama yagiranye na minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu na minisitiri w'ingabo Yoav Gallant mu mujyi wa Tel Aviv umurwa mukuru wa Israheli yabagaragarije ko Amerika idashyigikiye ko Israheli igumisha ingabo zayo muri Gaza igihe kirekire minisitiri w'ingabo Galant yabwiye Sullivan ko bizafata Israheli igihe kinini gutsinda burundu Hamasi. Ibi ni mu gihe amahanga akomeje gusaba ko iyo ntambara ihagarara. Kuri uyu wa gatanu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bikorwa by'ubutabazi OCHA ryavuze ko ibihumbi by'abanyapalestine bahungiye mu gace ka Rafa batagira aho kurara. OCHA ivuga ko nta gikozwe hashobora kwaduka indwara zishingiye ku suku nke. Minisiteri y'ubuzima muri Gaza ivuga ko abantu ibihumbi cumi n'umunani na magana atandatu bamaze kugwa mu ntambara hagati ya Hamas na Israheli imaze hafi amezi atatu. Ivuga ko mirongo irindwi ku ijana yabo ari abagore n'abana.
Edi Rwema tukivuga ku by'intambara ya Hamas na Israel abanyagaza bavuga ko ubwoba bafise bwo kuba impunzi ari bwo bwinshi cyane gusumba ubwoba bafise bwo gutegwa amabombe ejo ni Mukankusi.
mu gihe amabombe ya israel akomeje guterwa mu ntara ya gaza abanyagaza birundiye ku mupaka wa misiri ku kigobe cya sinayi mu mujyi wa rafa kandi bavuga ko mu by'ukuri ntaho basigaje bashobora guhungira abantu ibihumbi amagana bataye ingo zabo kandi uko amabomba akomeza guterwa yegereza aho bari benshi bafite ubwoba ko ikintu cyonyine cyatuma babasha kugumana ubuzima ari uguhungira muri sinayi ariko ntibabishaka bavuga ko biramutse bibaye batashobora gusubira inyuma umugore witwa umu osama w'imyaka mirongo itanu n'itanu y'amavuko uturuka mu mujyi wa gaza mu gice cy'amajyaruguru ubu wahungiye irafa yagize ati nta hantu hasigaye ubu ibitero byo ku butaka byo kwihimura bya isirayeli bishobora kugera n'aha ati twajya he nyuma ya rafa umu osama n'abandi benshi bateshejwe ibyabo b'abanyagaza banze igitekerezo cyo guhunga bambutse umupaka igihe byashoboka yakomeje agira ati twanze kujya kuba muri sinayi kandi dushaka gusubira mu ngo zacu nubwo zabaye amatongo we n'abandi banyagaza bateshejwe umutwe kandi bahamurwa n'ubuhungiro benshi mu batuye gaza bakomoka ku banyepalestina byabaye ngombwa ko bata ingo zabo nyuma y'iremwa rya isirayeli mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'umunani um imad umugore w'imyaka mirongo irindwi n'itatu nawe wahungiye irafa yagize ati niba duhitishamo hagati yo kuba munsi y'amabombe cyangwa kuhava nzaguma iwanjye nzasubirayo n'iyo haba hariyo za burende nzasubira mu mujyi wa gaza kandi nzihanganira ikintu icyo ari cyo cyose
hejuru y'amerika turacari mu makuru agezweho hirya no ku isi abanyamategeko bunganira leta muri senegal bavuze ko bazokungururiza ingingo ya sentare yemerera umunyapolitike Ousmane Sonko gushirwa ku rupapuro rw'itora amatora y'umukuru w'igihugu Hedi Rwema nivyagarutse kutubwira abo banyamategeko bavuga ko bazajuririra icyo cyemezo mu rukiko rw'ikirenga sonko w'imyaka mirongo ine n'icyenda yakuwe ku rutonde rw'abakandida perezida mu kwezi kwa gatandatu nyuma yo gukatirwa igihano cyo gufungwa ashinjwa guteza imvururu mu gihugu afite kugeza tariki ya makumyabiri na gatandatu y'uku kwezi kuba yakusanyije ibisabwa byose kugira ngo atange kandidatire ye mu matora ateganijwe mu kwezi kwa kabiri umwaka utaha abunganira leta bavuga ko izina rye rite bitemerewe kujya ku rupapuro rw'itora kugeza icyemezo cya nyuma cy'urukiko rw'ikirenga gifashwe icyakora abunganira sonko bo bavuga ko kujurira icyemezo bidahagarika ishyirwa mu bikorwa ry'icyemezo cy'urukiko rubanziriza urw'ikirenga silcledoli umwe mu banyamategeko bunganira sonko yavuze ko itegeko rireba amatora rivuga ko icyemezo cy'urukiko kigomba guhita gikurikizwa kigifatwa sonko yahamijwe ibyaha byo kugumura rubanda no gufatanya n'imitwe y'iterabwoba igamije guhungabanya umutekano w'igihugu abamwunganira bavuga ko afunzwe ku mpamvu zigamije kumukura ku rubuga rwa politike ibyo leta ihakana
barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yose baduteguriye bakaba baje kudushikiriza hari mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram x na, na facebook ni voa radiyo yacu mu kanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya afurika ayo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika tuyerekeje ku mugabane wa buraya bamwe mu barundi baba ku mugabane wa buraya cane cane abahunze batewe impungenge n'iyicwa canke impfu z'abarundi bene wabo zidasiguritse cane cane mu bubirigi no mu buholande urwa vuba ni urwahitanye umukenyezi w'umurundikazi mu bubirigi ku munsi wa kabiri w'inondwi igipolisi co mu bubirigi kivuga ko uyo nyakwigendera yatowe ikiziga mu rugo rw'uwundi murundi aba yugira gatatu mu kiringo c'amezi atatu aheze ibindi kuri no nkuru n'umenyeshamakuru Pierre Claver niyo nkuru mu Buholande inkuru z'urupfu rw'umupfasoni rose ndayishimiye umurundikazi zatanguye kuvugwa ku munsi wa mbere w'iyindwi bukeye izo nkuru ziremezwa n'igipolisi cyo mu gihugu c'ububirigi mu gisagara ca sharoreroa ku birometero hafi mirongo itandatu uvuye ku mugwa mukuru w'ububirigi i buruseli abamuzi bavuga ko uwo mukenyezi w'imyaka mirongo ine n'umunani yaheruka gusangayo umugabo wiwe yahungiye muri icyo gihugu avuye mu burundi mu itangazo igipolisi cyasiguye ko catoye ikiziga ciwe mu nzu y'uwundi muryango w'abarundi babana hafi ikinyamakuru candikirwa mu bubirigi la nouvelle gazette candika ko uwo mugore rose ndayishimiye yari yagiye gufasha udukorwa two muhira uwundi mukenyezi mugenzi we yaheruka kwibaruka ubona ko bari bazinanye kuva mu burundi igipolisi catangaje ko casanze ikiziga ca nyakwigendera kiri munsi y'igitanda mu cumba c'abana muri urwo rugo yari yagiyemwo kuramukanya uwu ni umwe mu begereye uwo muryango wa nyakwigendera polisi iramubwira ukuntu byagenze bashaka baramubwira ati rero twasanze yamukubise ikintu mu mutwe hama aramuniga twamusanze ari yaronje muri shombo yambaye neza impuzu yari yambaye ariko manto yiwe niyo yari yakuye bigaragara ko yari yaje nyine aje gufasha uwo mudamu kugira amufashe amasuku n'iki eee baramwica kandi polisi iratubwira ati yapfuye mu mapremidi ibi byateye icuka kibi mu barundi baba muri icyo gihugu ndetse n'abandi baba mu bihugu bya buraya mu kwezi k'umunani hari uwundi yapfuye mu buryo budasiguritse muri icyo gihugu inyuma y'ukwezi kumwe hapfa uwundi mu gihugu cy'ubuholande mu gisagara cy'irahe ubu wa nyuma abaganga bemeje ko ibipimo byerekanye ko mu nda yiwe hari hasa n'ahaturiwe n'ubumara bamwe mu barundi baba mu bubirigi bavuga ko bagiye kwigengesera aho bagendera n'abo bagendana umumenyeshamakuru josephine johnson nkuzimana ni umwe muri bo kuri mikoro y'ijwi ry'amerika tugendera ahantu henshi tugendana n'abantu benshi kwicarana abantu barajya mu mamanza ibyo byose tujyamwo ni risiki kubera ntubuze umuntu muri kumwe hama ngaha iburaya ni hahandi ushobora guhura n'umuntu muhuye rimwe ubwa kabiri ugiye kumuramutsa kubera uba kure ukagenda ukanarara umuntu ashobora kwicirwa aho yagiye kurara umuntu ashobora kwicirwa aho yagiye kwicara n'abandi kandi yari agiye kuryoherwa ubu ni ukwicungera abo bagendana umuntu akaraba aho ajya umuntu akaraba icyo anywa icyo afungura urumva ntitwijajare abo barundi bavuga ko hagiye kuba ukwinubana kwinshi ibyo bikunyurwa n'uko bamaze igihe bikeka uburozi bwaba burungikwa buvuye mu burundi ni mu gihe umumenyeshamakuru bobo rugurika arongoye radiyo rpa imwe mu zatuririwe mu burundi ubu ari mu buhungiye muri icyo gihugu yeruka kuvuga ko afise amakuru yo kwizera ko hari abantu bahunze harimwo abamenyeshamakuru abaharanira agateka ka zina muntu abanyepolitike n'abandi barondegwa kugira ngo bicishwe uburozi iyo bahungiye nabo nyene yavuze ko afise amakuru akwiye ko ubutegetsi bwo mu burundi bumurondera hasi hejuru kuva ku nduheze bwo burgurika ashize ahabona ayo makuru ntawe uragira ico yavuze ko ku ruhande rwa leta y'uburundi burundi yamara mu kiganiro giheruka n'abavugizi b'inzego za leta ibiro vy'umukuru w'igihugu vyashikirije ko abikeka uburozi canke ishano ari urukurukuru ico bikoze no mu rubanza rw'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere aheruka gucirirwa igihano co gufungwa ubuzima bwiwe bwose ubushinjacaha bwagirije arengiyombe bunyoni ko mu buryo yashaka gukoresha mu kugerageza kwica umukuru w'igihugu ahari harimwo gukoresha abapfumu n'uburozi umwe mu barundi bari hanze yatubwiye ko ico conyene nyene kigaragaza ko ico kigwanisho c'uburozi n'ubupfumu abategetsi bakizi kandi bacemera ko gishobora gukoreshwa mu nyungu zimwe zimwe mu myaka iheze inyuma y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hari abarundi batari bake bafatiwe mu rwanda bagafungwa biketswe ko batumwe n'inzego z'iperereza ry'uburundi kurabaho abahunzi baba canke ko kanaka ariho ari ubwo wikeko bwasubiye kwibonekeza rutuma amakenga aba menshi muri bamwe mu barundi baba muri ibyo bihugu cyane cyane ibya buraya nta mwongo uba isatowe ibidahitswe abo bose tugendana si bo beza kandi n'umuntu ashobora kuba korompe bigakunda abantu bari ngaha barangajwe abandi barahunze ingorane izi ncanke ziriya biratangaje kubona hoba hariho bashaka kwica umuntu yamaze guhunga aho wamuhungiye aba ariho asubira kugusanga je nibaza ko ubuya natwe dukwiye kumenya ubwenge tukikingira gusumba uko twahora igipolisi cy'ububirigi cyarafashe kirafunga umugore wo muri urwo rugo nyakwigendera yatewemo ari kiziga umugabo wiwe aracidegembya kuko igipolisi kivuga ko ari we yatabaje ku munsi ugira kabiri maze kibona kuja gusa kiwe igipolisi cyatangaje kandi ko amatohoza yatanguye kandi ko ibipimo byo kwa muganga ari byo bizokwerekana neza ingene uwo murundikazi yishwe n'imvo zatumye agandagurwa pierre clavin nkuru ku bwijwi ry'amerika
ijwi rya amerika ubu naho tuje muri repubulika ya demokarasi ya kongo kuwa gatatu w'indwiza niho abanyagihugu bo muri ico gihugu bazokwinjira mu matora atandukanye harimwo n'ay'umukuru w'igihugu aho muri teritwari za uvira fizi na mwenga ziri mu ntara ya kivu y'epfo bavuga ko batigeze babona abakandida depite baza kwiyamamaza vedaste ngabo ari uvira aratubwira impamvu amatora ateganyijwe tariki mirongo ibiri z'uku kwezi aha mu ntara kivu y'epfo hazatorwa perezida abadepite ndetse n'abajanama b'amakomine bimwe mu bice bidakunze kugaragaramo ibikorwa byo kwiyamamaza birimo aho abagenzi batagera na za moto ndetse n'imodokari uduce abakandida batarageramo harimo rurambo magunda minembwe ndetse na mikenge nk'uko bitangazwa n'abahatuye lubungo wili ni umuturage wo muri segiteri y'itomboye mu muhanda wo mu magunda uri mu birometero birenga mirongo itandatu uvuye mu mujyi wa uvira agaragaza yuko mu gihe hasigaye iminsi mikeya yo gutora nta kandida depite barakira iwabo kwiyamamaza badahari ntibaye babona ibyo babwira abantu ariko ko barabwira abantu gusa ngo babatore ntacyo babona cyo baha batarabatuma ngo babanze babatume baje kinshasa nibagera kinshasa n'icyo gihe bazofasha abantu ariko ngo hari n'abo batari kumva kubera nta mafaranga bafite vrema henshi barahamagara abantu abantu bakaza ariko yaje kuba kuko nta faranga afite abantu bose bakaba bagenda muri amwe mu lokalite ya bijombo masata nayo ari mu birometero birenga mirongo itanu uvuye muri uvira bamwe mu baturage bavuga yuko batewe impungenge n'uburyo bazatora kandida batarabona n'ifoto ye pasiteri makimbi ni umuturage wo kumurambya nta badepite turabona nta bantu na bamwe baza kwiyamamaza iwacu turasa rero nk'aho bisa n'ibikereje kandi iminsi yashize hasigaye icyumweru kimwe gusa amafoto y'abakandida n'ubu ngubu kugeza kuri uyu munsi ntayo dufite kabisa ntituzi n'amanimero yabo tugomba kuvota gutora bari bo abakandida depite bavuganye n'ijwi rya amerika bavuga yuko impamvu batari kugaragara ku rubuga byatewe n'amikoro make kuko badafite amafaranga cyangwa imipira iriho amafoto yabo yo guba baje kumva aho biyamamariza etabu wa loje ni umukandida wo muri teritwari ya mwenga kuva gahunda yo kwiyamamaza azatangira ntariyamamaza yesu yagiye gukora kampanye ikibazo cya mbere cya amafaranga bifite ubu turagoye ngo pariti itagire mu gutanga amafaranga abarimo gukora kampanye ni abantu bamaze igihugu bamaze kwiga muri mu gihugu niba barimo gukora kampanye ku bwa piyero karuba wo mu ishaka rya debure patri avuga yuko impamvu z'umutekano muke urangwa muri bijombo utuma ataja kwiyamamarizayo hariho amagurupe arume hariho ayo magurupe arume aririya tuma ntekereza yuko zamutse kaje piyero boza kuntega mu nzira gusa nubwo biri uku bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa uvira bavuga yuko hari impano bahabwa zirimo imyenda amafaranga iyo bari kwamamaza bamwe mu bakandida depite bafite amikoro menshi badukoze urumva nyine baca baduhereza nk'itodolari mirongo ibiri nicyo bihumbi mirongo itanu by'amakongo cyangwa baca guhereza nk'itodolari mirongo ibiri na zitanu ugenda muri mamoto angana gusa ni amamoto ashika kuri mamoto mirongo ine moto mirongo itatu bamwe mu bakurikiranira hafi ibya politiki basanga ubwitabire bw'amatora bwo mu bice abakandida batariyamamarizamo bushobora kugabanuka bazo baja gutora icyo ni ikibazo gikomeye gikomereye abantu bose aho umuntu ariko baramuhamagara ngese ngo ni bande tuzotora wamubwira akakubaza inimero kuvuga ngo nk'umuntu w'umukecuru amubwira ikibazo cy'inimero ntacyo ashobora kumenya umuntu w'umusaza anamubwira ikibazo cy'inimero ntacyo ashobora kumenya nkaba bakabona abantu babo bagera kuri tere bagakomeza kubasansibiliza bakangurira gutora bakabereka amanimero bakabereka n'amafoto bakafata umwanya muremure ariko umwanya ntawe ugihari kuko hasigaye iminsi mikeya muri teritwari ya uvira abakandida depite ku rwego rw'igihugu ni magana abiri mirongo ibiri na bane igihe bahatanira imyanya ine muri fizi ni magana abiri n'umwe ku myanya ine mu gihe mu karere ka mwenga ari ijana na mirongo ine n'icyenda ku byicaro bahatanira bitatu mu ntara ya kivu y'epfo muri rusange abiyamamaza kuja mu nteko nshinga amategeko y'igihugu ni igihumbi na magana atandatu na mirongo itatu na bane mu gihe imyanya bahatanira ari mirongo itatu n'ibiri twibutse yuko abaturage miliyoni mirongo ine na zine aribo bateganyije kuzatora mu matora y'umukuru w'igihugu n'abadepite ateganyijwe tariki ya mirongo ibiri z'uku kwezi veda sengabo ijwi rya amerika uvira
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangiekazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mwana shofe wowe ndabona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye Mie kwetu ni bugo.
Reka da.
Ndiyo bugo.
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa yewe shafe twigende kombo tagisi yaje taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
ejo ry'amerika mu nama igira cumi n'icenda y'umubano mwiza yitwa ujirani mwema hagati y'intara ya kigoma n'intara bihana urubibe ku ruhande rw'uburundi abazirongoye bara- baremeranije ko bagiye kurandurana n'imizi ibiturire vyibonekeza ku mipaka guhimiriza impunzi gutahuka no kuzo no ku- no korohereza abazibamwo kuronka impapuro z'inzira iyo nama iheruka kubera i nyanza lake ibindi kuri no nkuru ijwi rya amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu burundi mu isomerwa na tiahive ndayishimiye i kigali mu rwanda yari inama igira cumi n'icenda y'abarongoye intara za rumonge makamba rutana ruyigi cankuzo na muyinga zihana urubibe na kigoma iyo nama ikaba yabereye inyanzarake abarongoye izo ntara bakaba bari baramutse basuzuma aho bagejeje gutsimbataza umubano mwiza hagati y'izo ntara mu cegeranyo casomwe ku ruhande rw'uburundi barashimye ko inzego z'umutekano za tanzania n'uburundi zikorana neza mu burundi muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu amapikipiki atatu inka mirongo ine na zibiri intama mirongo ibiri n'indwi byarafashwe birashyikirizwa inzego z'intwari kigoma abantu cumi na babiri bari bafashwe n'inkozi z'ikibi barabohojwe abagera ku majana atatu bafatiwe i tanzania bakaba baratahukanywe mu burundi imigwi itanu y'abasuma yakorera rwihishwa ku mupaka wa kigoma n'uburundi yarasambuwe co kimwe n'iyindi itandatu yajabukana abana i tanzania haragwanijwe kandi kwinjiza ibidandazwa biciye mu busuma ku ruhande rwa tanzania naho kuva mu kwezi kwa gatanu umwaka hagushika mu kwezi kwa cumi na kumwe guheze abarundi bagera ku bihumbi bibiri n'amajana umunani na mirongo icenda binjiye mu kinyegero badafise ibyangombwa barafashwe muri abo igihumbi n'amajana ane na batanu bajanywe mu butungane bwa tanzania igihumbi n'amajana ane nabo basubizwa mu burundi harafashwe kandi abana amajana ane na mirongo ibiri na batanu bari bagiye kurondera ubuzima i tanzania baca basubizwa mu burundi abahunze uburundi bagera ku bihumbi cumi n'icenda n'amajana ane na mirongo umunani na batatu barahungutse baciye ku mupaka wa mugini makamba abandi amajana icenda na mirongo itanu baca imuyinga mu byo basanze bitagenda neza ntibiturire ku mipaka n'ubwo ku mpande zose bemeza ko bahanye abagiriwe no kurya ibiturire kandi mu byakwa haba harimwo abakwije ibisabwa kugira bajabuke hari ikibazo kandi ca murekarengane ya ujirani mwema giha uburenganzira abarundi canke abatanzaniya kuguma mu gihugu bagiyemwo iminsi cumi n'itanu abarundi bati kive ku minsi cumi n'itanu kije ku mezi atatu gushika kuri atandatu abatanzaniya nabo bati ikibazo kiri iwanyu ko muriko murategura gutanga murekarengane mu makomine muzoyihe iminsi myinshi uyu ni Albert Gabriel Musovera umuyobozi mwishikira mu biro bya Buramatari i Kigoma turashimye cyane ko mwiyumviriye gutanga murekarengane mu makomine ahantu urubibe na Kigoma ariko tubasabe izo mpapuro zizobe zifise bafise ikiringo kuva ku mezi atatu gushika kuri atandatu kuko natwe nizo duha abarundi baje kurima canke kororera iwacu uwo muyobozi mwishikira mu biro bya buramatari kigoma yarongeye arasaba ko uburundi bwobafasha bakaronka abakozi bafise inguvu turasabye dushimitse leta y'u Burundi idufashe kurondera abakozi bafise inguvu dusanzwe dukeneye iwacu muri tanzania kandi izoba iriko irafasha abanyagihugu bayo kuko bazoza iwacu baronka akazi kandi baharonkera ubuzima Albert Gabriel Musovera aha akaba yashaka kuvuga ko abashaka kuja Tanzania bava mu Burundi bokoroherwa mu kuronka impapuro z'inzira abarongoye intara zo mu Burundi nabo bakizeza abatanzania ko ariko harategurwa impapuro z'inzira zizohora zitangirwa zigasinywa na musitanteri yegereye umupaka kandi zishobora gushitsa amezi atandatu ku kibazo c'abana bajanwa i Tanzania abigeme baja gucuruzwa n'abakenyezi bata ingo zabo bakaja kuronka kurongorwa muri ico gihugu umuyobozi w'imishikira mu biro vya buramatari ikigoma yishuye ko bariko barakorana n'ishirahamwe ryitaho ineza y'abana unicef n'iryitaho abimukira oim kugira ngo bagire ivyigwa bamenye abo bantu iyo bajanwa n'ico baja gukoreshwa ku ruhande rw'uburundi bidoga ko hari abarundi bakutwabo iyo hageze ko bataha nova dawson kato arongoye igisata c'uruja n'uruzi kigoma ati uretse abaca mu nzira z'ibinywabi abandi nta kibazo bagira nubwo baba bafashwe nyakubahwa abarundi bataha baratahukana amatungo baba baronkeye tanzania abafatwa n'igipolisi nabo barigishwa bakandikisha amatungo yabo hanyuma barekuwe bakayasubizwa bakayatahana barutwanayo jean claude buramatari wa muyinga nawe yasabye bagenzi be b'i tanzania kubahiriza abarundikazi baba barongowe i tanzania mbere ikibazo twarateye umukenyezi yirukanywe n'umwana tumubajije ngeze bizoca bigenda kugira ngo dusubize kwa se ndavuga ko se yamutanga kandi yaciye ahubwira muri tanzania ivyo rero twasanze ikibazo kuko ari burundi umwana yandikwa kuri se rero yashitse bica bigorana ngene yandikwa ku bitabo ndangamuntu kugira ngo barore bwa burenganzira bwo kwita umwe kwitwa umwene w'igihugu y'uburundi sinivyo gusa n'ibijanye no kwivuza kikiri ikibazo ku ruhande rwa tanzania bati kenshi duhora tubashikiriza ubuserukizi bw'uburundi kigoma abi
arakoze Thierry ndayishimiye kudusomera iyo nkuru y'ijwi Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi ndabasaba imbabazi hari inkuru y'urunani rushasha muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nari nabemereye ariko utashoboye kuhashikiriza kubera akanya gato ngende ndabibabwiye muri make havutse urunani rushasha muri Republika ya Demokarasi ya Kongo iryo hwaniro rimwe imigambwe amashami yigenga n'imirwi y'abarwanyi rizwi nka Alliance Fleuve Congo umukuru warwo yavuze ko amatora yo kuva yo kuwa mirongo ibiri ukwezi kwa cumi na kabiri ni kwa gatatuza ari nk'itembagazwa ry'ubutegetsi muri Congo abagize ubwo runani bahiga ko Felix Tshisekedi aramutse wa Congo atuwe nka president ubwo runani rutazomwemerera rukavuga ko ruzomurwanya ni runani rero ibikorwa vyo kurusha habona vyabereye i Nairobi muri Kenya tubatumire mu makuru yacu yo mu gitondo kugira ngo muze gushobora kumviriza byinshi kuri urwo runani iyo nkuru muraza kuyumva ikwiye ngenda babwiye kandi muri make ko bamwe mu barundi baba ku mugabane wa buraya cane cane abahunze batewe impungenge n'iyicwa canke impfu z'abarundi bene wabo zidasiguritse cane cane mu bubirigi no mu buholande urwa vuba urw'umukenyezi yitwa rose ndayishimiye w'umurundikazi mu bubirigi rwabaye ku munsi wa kabiri w'inondwi igipolisi co muri ico gihugu kivuga ko yatowe ikiziga mu rugo guwundi murundi bamutoye musi y'igitanda c'abana abayiwugira gatatu mu kiringo c'amezi atatu aheze iyo nkuru murashobora kongera kuyumva kuri miezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com nino ngaha rero duce dusozerera amakuru twari tubafitiye kuri uno mugoroba mwakoze kudutega abiri ijoro rya amerika kuri facebook instagram youtube na x ni voa radiyo yacu mu rwanda mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kandi tubifurije umugoroba mwiza mu burundi ho turacari ku mirongo migufi ya shotwave ubuhinga bw'ibyuma nshimire cyane nadia taha hamwe na ingenieur justin bari kumwe nanje muri ano makuru kuri mikro yari diana ninahazo ekipe y'uno mugoroba tubifurije kugira weekend nziza muri haryana hatararyana harari umwasi tuzongere mu ndwiza mu bindi biganiro ahanje nayo ubundi bagenzi banje bandi muraza kuba muri kumwe mu bindi biganiro bibandanya nejo aho bukera ijoro ryiza abakunzi bacu